kubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideli niyongabo ndabaramukije mwese dutega amatwi aroyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fideli tuyahere kuyavuga ku mugabane wa afurika muri afurika y'epfo inama nshingamateka yarakoranye ejo ku munsi wa kabiri itora ihakana gutanguza ibikorwa byo kubogoza perezida sirire ramafoza ku butegetsi iri tora rije inyuma ya raporo y'abashingamateka yagiriza ramafoza kuba yarabitse amadolari ibihumbi amajana atanu na mirongo umunani mu ntebe mu kibanza akoreramo inkino cy'ifarafara aho mu gihugu iyo raporo ivuga ko atabwiye igipolisi uwivye ayo mafaranga kugira yirinde kubazwa aho yayakuye n'impamvu atabibwiye abategetsi umugambwe uri ku butegetsi anc wiganje mu nama nshingamateka wahagaze ku ruhande rwa ramafoza bituma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bataronka amajwi akwiye yotuma abogotswa kuri uwo mwanya iyo raporo yatumye imigambwe itavuga rumwe na ramafoza ndetse na bamwe bo mu mugambwe anc bamusaba kuva ku butegetsi iri tora ry'abashingamateka ribaye mu ndwi perezida ramafoza agiye kurwanamwo urugamba rw'ubuzima bwiwe bwa politike ariko arondera kongera kuzotorwa nk'umukuru w'umugambwe anc mu ikoraniro kaminuza rizotangura i johannesburg ku munsi wa gatanu kugira aronke n'uburenganzira bwo kuzokwitoreza manda igira kabiri nk'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane perezida ramafuza abwirizwa kongera kwizigirwa n'umugambwe anc mu gutorwa kandi nk'umukuru wawo muri ako karere nyine ka afurika y'ubumanuko muri malawi abakozi bo mu gisata cy'ubutungane bari mu myiyerekano itumbereye gusaba leta kuborohereza mu kazi kabo iyo myiyerekano yatanguye ku munsi wa mbere yarazingamitse ibikorwa by'ubucamanza abakora imyiyerekano barahagaritse ibikorwa by'abashingwamanza abapolisi hamwe n'abandi bitura ubutungane abaharanira agateka ka muntu hamwe n'abahinga mu by'amategeko bavuga ko iyi myiyerekano igiye kuzogira ingaruka ku bitura ubutungane abategetsi mu gisata cy'ubutungane muri malawi barakoze inama n'abakuru baba bari muri iyo myiyerekano mu ntumbero yo kubasaba guhagarika yegeregere ariko abo bakozi bavuga ko bazosubira gukora ari uko bahawe ibyo bariko barasaba
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika hano muri leta z'ubumwe za amerika abacamanza batangaje baratangaje ibihano ejo ku munsi wa kabiri ku barusiya batanu hamwe n'abanyamerika babiri bagirizwa kuba ari akagwi kivye amabanga ya kitekinolojiya n'igisirikare hamwe n'ibigwanisho babiha igisirikare c'uburusiya ubushikiranganji bw'ubutungane muri amerika buvuga ko ako kagwi kagirizwa guca kubiri n'ibihano bishasha amerika iheruka gufatira uburusiya uko ari indwi bagirizwa kuba barakoranye n'amakompanyi y'i mosku akorana n'iperereza ry'uburusiya ryafatiwe ibihano igihe uburusiya bwatera ikirere abanyamerika mu gihe bukwagirwa n'ico caha abo bantu indwi bashobora kuzofungwa imyaka itari munsi ya mirongo itatu ku burusiya naho ibihugu bishika kuri kuri ikirere ibihugu bishika kuri mirongo irindwi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ejo ku munsi wa kabiri byaremeye intererano yo gusanura ibyasambuwe n'intambara muri Ukraine intererano irenga umuriyaridi w'amadolari uburusiya bumaze indwi bugaba ibitero by'indege buca n'umuyaga nkuba hamwe n'amazi ku mamiliyoni y'abanyayikirene muri aya amezi y'ubukanye burenze urugero inyuma y'iyo nama mpuzamakungu yabereye i Paris umushikiranganji w'ubufaransa w'imigenderanire Catherine Colonna yavuze ko ayo mafaranga ari imfashanyo cyangwa impano atari ideni rizosubizwa yavuze kandi ko mu minsi ikurikira ayo mafaranga agiye gusohorwa kugira aje gufasha gusanura inyubako zasambuwe muri ikirere ayashika imiliyoni amajana ane z'amadolari azofasha mu gisata c'amasoko ntanganguvu casinzikaje cane n'ibitero vy'uburusiya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abitabiriye iyo nama ko igihugu ciwe gikeneye miliyoni miro- amajana umunani na mirongo ine z'amadolari kugira kive mu mwijima cashizwemwo n'ibitero vy'uburusiya
washington ijwi ry'amerika tugarutse ku mugabane wa afurika leta ya zimbabwe yaragize icyo ivuga ku iyongerwa ry'umuhungu wa perezida emerson munangagwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za amerika mu bijyanye no kurya ibiturire hamwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu iki gihugu cyo mu bumanuko bwa afurika kivuga ko ibihano biriko biragira ingaruka ku butunzi bw'igihugu ariko amerika ikavuga ko ibi biturire biriko birica ubutunzi bwa zimbabwe leta ya amerika yavuze ko yongeye ku rutonde rw'ibihano abanyazimbabwe bane n'amasosiyete abiri ya zimbabwe umwe muri abo bantu bane bongewe kuri urwo rutonde ni emerson munangagwa junior akaba ari umuhungu wa perezida wa zimbabwe george charamba umuvugizi wa perezidanse ya zimbabwe avuga ko atatangajwe n'abo amerika yongeye kuri urwo rutonde rw'abafatiwe ibihano yavuze ko icyari gitumberewe kitigeze kiba abantu ku- kiba ku bantu ku gatwe kabo ahubwo cyarushirije kuba ku butunzi bwa zimbabwe cyane cyane mu gisata cy'uburimyi
urakoze arayisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza inama ihuza abayobozi ba amerika na afurika ku bijyanye n'iterambere ibera hano i washington dc igeze ku munsi wayo wa kabiri igihambaye cyane kuri twebwe ni birabana forumu d'investisima y'u Burundi izuba eh, itariki cumi na zitandatu Eh, tukazoronka akaryo rero ko kwereka abanyamitahe b'abanyamerika eh, imvo zotuma bazana imitahe yabo mu Burundi uwo ni didas ngendakumana ayoboye ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu mu burundi adb amakuru yacu tuyahere ngaha muri amerika umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yasabye leta zunze ubumwe za amerika gufata kimwe ibibazo by'iterabwoba kuko asanga ko iyo bigeze ku iterabwoba rikorerwa abanyafurika icyo gihugu kidafata icyo kibazo nk'uko kibikora ku bindi bihugu byo hanze y'umugabane wa afurika yabivugiye mu nama yahuje abategetsi b'ibihugu bya afurika bigeramiwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'abayobozi bakuru ba leta zunze ubumwe za amerika ni mu nama ihuje abayobozi ba afurika na amerika i washington dc ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu edi gwema iki kiganiro ku mutekano amahoro n'imiyoborere cyari cyatumiwemo abakuru b'ibihugu bya afurika bimaze iminsi bivugwamo umutekano muke uterwa n'imitwe y'intagondwa barimo perezida philippe nyusi wa mozambique wavuze ku ngaruka z'umutekano muke mu duce twa cabo delgado perezida mohamed bazoum wo muri nigeri wavuze ku mitwe y'iterabwoba mu burengerazuba bwa afurika na hassan sheikh mahmoud wo muri somaliya wavuze ku ntambara igihugu cye kirimo n'umutwe wa al shabab bose bagaragaje ko hari intambwe bamaze kugeraho mu guhangana n'iyo mitwe babikesheje inkunga n'ubufatanye bya leta zunze ubumwe za amerika perezida nyusi wa mozambique yagaragaje ko abanyafurika nabo muri iki gihe bakomeje gufata iya mbere mu kwishakamo ibisubizo ku bibazo by'umutekano muke bahura nabyo yavuze ko ubufatanye bagiranye n'ibihugu bya afurika mu kohereza ingabo mu gihugu cye byatumye bigarurira bimwe mu bice byari byaragizwe indiri z'intagondwa ariko agaragaza ko afurika igikeneye kubaka ubushobozi bwa gisirikari muri iki kiganiro umuyobozi w'umuryango wa afurika yunze ubumwe musa faki mahmad yanenze leta zunze ubumwe za amerika kutita ku bibazo by'iterabwoba abanyafurika bahura nabyo nk'uko babyitaho iyo bibaye ku yindi migabane y'isi yasaga nk'ugaragaza ko ibibazo bya afurika bidahabwa agaciro kamwe n'ibindi bisa nabyo arabivugira mu ijwi ry'umusemuzi
hari ikibazo kigaragara cyo kwirengagiza ibibazo bimwe na bimwe kandi ahandi mubyitaho tubifata nk'aho imitwe y'iterabwoba yo mu kibaya cya Chad muri Mozambique cyangwa se n'ahandi muri Afurika idafatwa kimwe n'imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba bwo hagati cyangwa Aziya nta muntu wifuza kumva impuruza yacu iyo duhuye n'akaga gaterwa n'ibyo bibazo yego leta zunze ubumwe za amerika hari ahantu ifasha ibihugu ubwabyo nka nigeri mozambique chad na somaliya ariko dukeneye ubufasha mu kubaka inzego zihamye z'umutekano uko kutarebera ibibazo by'iterabwoba mu ndorerwamo imwe bifite ingaruka zikomeye ku mugabane wa afurika no ku mahoro y'isi
muri iyi nama yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri leta zunze ubumwe za amerika zari zihagarariwe na minisitiri anthony blinken w'ububanyi n'amahanga na lloyd austin w'ingabo asubiza ku bibazo bijyanye n'ubushobozi bwa gisirikare ku mugabane wa afurika minisitiri lloyd yavuze ko binyuze mu biganiro bakomeje kugirana n'abayobozi ba afurika bizabaha ishusho y'ibyo afurika ikeneye n'uko bakubaka ubushobozi bw'ingabo kuri uwo mugabane
icyo dutumbereye ni ugutega amatwi abategetsi bo mu bihugu bitandukanye kugira ngo twumve ibyo mwebwe mwumva bibafitiye akamaro ibi bizodufasha mu gihe kiri imbere guteganya uko twabafasha mu kubaka inzego z'umutekano zanyu n'ubushobozi bwazo dukurikije ibyo mwifuza bizofasha guteza imbere umutekano n'amahoro ku mugabane
iyi nama ihuje abayobozi ba afurika na amerika ni ku nshuro ya kabiri ibaye ubwa mbere yari yatumijwe na perezida barack obama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu by'ingenzi birimo kwiganirwamo harimo ubucuruzi ishoramari demokarasi n'uburenganzira bwa muntu abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga basanga amerika igifite urugendo rurerure rwo kureshya abanyafurika cyane ko hari byinshi iba yifuza ku bihugu bya afurika mbere y'uko bakorana minisitiri anthony blinken ariko we siko abibona avuga ko icyo bifuza muri iyi nama ari ukuganira nk'abangana bakarebera hamwe uko bateza imbere ubufatanye hagati yabo nta rugero mbera bose rw'imiyoborere myiza rubaho kimwe n'uko nta rugero mbera bose ruhari rwo kubaka inzego imyubakire yabyo kuri buri gihugu irihariye bikwiye gushingira ku bikenewe muri icyo gihugu umwihariko wacyo n'icyerekezo cyabo ku ruhande rwacu nka leta zunze ubumwe za amerika umubano dusangiye ntukwiye gufatwa nk'aho duhanganye cyangwa mubone ko hari ibyo tubategeka cyangwa tubafatira ibyemezo icyo dushyize imbere ni ukubereka amahirwe ahari mu gukorana natwe uko bigaga ku mutekano n'amahoro ku mugabane wa afurika aha ku nzu yakira inama mpuzamahanga zikomeye izwi nka walter e washington convention center naho umutekano wari wakajijwe cyane imihanda myinshi yegereye iyi nyubakwa yari yafunzwe ahandi hubatswe ibikuta ariko ntibyabujije bamwe mu banyafurika batuye muri amerika kuhegera bakigaragambya aba ni abanyayuganda bari biganjemo abari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi iyi nama y'abayobozi ba afurika na amerika irakomeza none kuwa gatatu uyu munsi wahariwe kwiga ku bucuruzi n'ishoramari inama ya none irayoborwa na perezida joe biden edi rwema ijwi rya amerika washington inama ihuza abayobozi ba amerika na afurika ku bijyanye n'iterambere ibera hano i washington dc rero igeze ku munsi wayo wa kabiri abakuru b'ibihugu by'u burundi n'u rwanda nabo bitabiriye iyo nama harimwo n'abahagarariye ugwaruka barimwo didasi ngendakumana ayoboye ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu mu burundi adb yaganiriye na mugenzi wacu oriyani itangishaka amubwira ibikorwa biteze kurangura tuzoshobora kwerekana iby'iwacu ingene bimeze aho tugeze tukongera tukigira kandi ku bindi bihugu aho nabo bageze tugashobora gukuramo ibyigwa byadufasha ariko rero igihambaye cyane kuri twebwe ntibirabana forumu d'investisima y'u Burundi izuba itariki cumi na zitandatu tukazoronka akaryo rero ko kwereka abanyamitahe b'abanyamerika Ah, imvo zotuma bazana imitahe yabo mu burundi Eh, kuko izo mvo ni nyinshi tuzoronka akajya ko kubiyaga nabo tubibereke tubereke uburusho bashobora kuhakura butangwa na leta y'u Burundi tubereke kandi n'amategeko agenga eh, imitahe mu Burundi ingene ameze Eh, hanyuma kazoba n'akaryo keza rero eh, ko kubahuza n'abagwizatunga b'abarundi eh, dusanzwe twarazananye barenga mirongo ibiri eh, ku buryo bashobora kuyaga ibijyanye no na partenariya umwe wese bivanye n'igisata arimo eh, bagashobora kuza mu gukorera mu burundi bakoranye nabo bagwizatunga b'abarundi cyangwa bikoranye Eh, ni ibyahanini byatuzanye kandi turizera neza ko eh, tuzoronka umwimbu muri ibyo kuko turizera ko hariho abagwizatunga b'abanyamerika bazoshobora guca bafata ingingo eh, zo kuza gukorera im- mu burundi bagashinga imitahe yabo mu burundi ego mushinga nawe ngendakumana none bimwe mu bisata mwifuza cyane cyane yuko aba bagwizatunga muvuze boza gukoreramo byoba ari nk'ibihe bisata ah, bikenewe cyane muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi ibisata twashyize imbere cyane twifuza ko boza gukoreramo ni ibisata bisanzwe byarashyizwe imbere ibyo twita segiteri prioritaire pour ekonomi nationale ahanini n'uburimyi n'ubworozi hamwe no guhingura ibiva eh, muri ubwo burimyi n'ubworozi kuko dusanzwe tudafite amahinguriro eh, ari muri icyo gisata menshi ikindi gisata gihambaye ni igisata kijyanye n'ubutare remini murazi ko igihugu cy'u Burundi gifise eh, amami- amaminere y'ubwoko bwinshi kandi gushika uno munsi atarimbwa ngo ashobore guhingurwa twifuza rero ko eh, abagwizatunga b'abanyamerika basanzwe mbere eh, bakunda kuza mu- bahurumbira ico gisata eh, ko boza n'imitahe yabo mu Burundi hariho kandi n'ikindi gisata eh, kijanye na eh, n'umuyaga nkuba murazi ko uburundi bukenye umuyaga nkuba eh, ku rugero mbere novuga ko rwo hejuru aha rero turazi ko abagwizatunga b'abanyamerika basanzwe bakorera muri ibyo bisata eh, byo gushobora gushyiraho ama ama ama baraje hidroelectric canke eh, uyu muyaga nkuba utangwa n'amazi eh, canke utangwa n'izuba canke utangwa n'umuyaga ubwo buhinga turazi ko babufise barafise ubuhinga rero eh, bwo kubikora bakongera bakagira n'imitahe yo kubikora Eh, ikindi gisata novuga kijyanye n'igisata ca- c'amahinguriro asanzwe rendisiri manufacturier eh, mu bisata bitandukanye uhereye kuri rendisiri legere Eh, ivyo ni bisata novuga nkoramutima eh, uko ari bine twifuza ko boshiramo imitahe yabo kuko bisanzwe bitanga amahirwe menshi eh, ugereranije eh, n'abo mu bindi bihugu twegeranye Uburundi nibwo butanga amahirwe menshi muri ibyo bisata kuko usanga ata n'amahiganwa ahambaye arimo kuko ata benshi dufite muri ibyo bisata isoko nayo irahari kuko Uburundi murabona aho buri isoko eh, irahari yaba iri mu Burundi cyangwa iyo mu bihugu twegeranye kubera eh, amaboroke ekonomike ubu- Uburundi busanzwe burimo isoko irahari murakoze cyane rwose twizere ko mu nama yo ku itariki cumi na zitandatu naho nyine muzotubwira icyo bacavuyemo cyangwa ibyo ba- byaganiriwe namwe nk'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu gihugu cy'u Burundi murakoze cyane mushinga ntahe ngendakumana Murakoze namwe nimwadutera akamo tuzobibabwira ejo kuwa kabiri ingabo z'igihugu ca uganda updf zemeje igitero cakozwe n'umugwi w'iterabwoba adf ku butaka bwa uganda umuvugizi w'ingabo za uganda brigadier general felix kuraije yabwiye ijwi rya amerika ko benshi mu bakoze igitero bishwe inkuru y'idonido yateguwe na ignatius bahizi amakuru y'igitero cya adf agitangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ijwi rya amerika ryakoze iperereza kuri icyo gitero ni uko abaturage baho cyabereye mu karere ka ntoroko gahanye urubibi na repubulika ya demokarasi ya kongo bemeza ayo makuru abo baturage babwa ijwi rya amerika ko batangiye kumva urusaku rw'amasasu mu rukerera ndetse bamwe ngo batangira guhungira mu mijyi mito ibegereye mu rwego rwo guhunga ayo masasu nubwo bari batazi ibibaye nyuma niho baje kumenya amakuru y'uko bari abarwanyi ba adf naru bari bageze mu gice cyabo nyuma twashoboye kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigadier general felix kuraige wemeza ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa adf winjiye muri uganda uvuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi abarwanyi bawo akaba binjiriye mu mpande z'umugezi wa semuriki bambutse umupaka ku mugezi wa semuki ariko ibyakurikiyeho ni uko nyine twabamenye tukabasa aho tuvugira cumi n'umwe bapfuye umunani tubafashe bibiri kandi imbunda cumi za ak 47 nazo zafashwe hanyuma icyo duteguye gukora ni uku nyine kubaza abasigaye niba bahungaga nangwa se batumwe kugira ngo batere inyuma kugira ngo iriya puresha tubashyizeho tuyirekere tuyerekereho ibyo tubimenye uyu munsi umuntu yavuga ko hari byaba ari ari ukurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano muri uganda kuko ah, imipaka yagomba kuba irinzwe icunzwe iyo mipaka yo iracunzwe ariko ntabwo icunzwe ku kibambasi ku kibambasi kubera iyo mpamvu rero birashoboka umuntu kwihisha akomboka akinjira ariko i- i- icyo twishimira ni uko nyine nubwo baba binjiye batamenye twabamenye hanyuma tukabahashya benshi baguye mu mazi abake basubiyeyo nabo twishe ingabo za uganda updf hamwe n'ingabo za congo frdc zimaze umwaka urenga ziri mu bufatanye bw'igikorwa cyiswe operation shuja mu mashyamba ya congo kigamije gutsemba uwo mutwe w'iterabwoba kandi ingabo z'ibihugu byombi zahoraga zivuga ko zagabanije ku buryo budasanzwe ubushobozi bw'abo barwanyi ba adf nabajije kurayige niba iby'iki gitero mu karere ka ntoro bitavuguruza ibyo bavuga ko bamaze kugabana ingufu z'uwo mutwe icyo kwihisha bak- bagaca ahantu ntabwo ari gishyashya biragaragara ko hakiri abantu bagishobora gu- kugaba ibitero ku gihugu ntabwo bagaba ibitero ku gihugu nta n'ubwo iki bakita igitero ariko bafite uh, ubushobozi nubwo bafite ubushobozi buke bateye nko mu giturage nyine igiturage cyahungabana amakuru dufite ni uko ngo hari abaturage bo baba bahitanywe bagera nko kuri batatu cyangwa babiri abandi bagakomeretswa izo sindazibona izo nkuru adf ni umutwe w'abarwanyi wo muri uganda watangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu umutwe w'abasore b'abayisilamu bamaganaga uburyo abayobozi b'abayisilamu mu gihugu bayoboraga ibibazo byabo by'idini nyuma baje guhinduka umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bafite gahunda yo gufata leta no kuyobora uganda bakoresheje amategeko ya kisilamu ya shariya uyu mutwe washinjwe kugaba ibitero mu myanya rusange mu gihugu byahitanye abantu babarirwa mu magana icyo gihe mbere y'uko ingabo za uganda ziwutsinda maze abarwanyi bawo bakirukira mu mashamba yo mu burasirazuba bwa kongo mu karere ka ituri adf yashyizwe ku rutonde rwa leta zunze ubumwe za amerika rwo mu wa bibiri na kane rw'imitwe y'iterabwoba yo mu mahanga umwaka ushize uyu mutwe washinjwe na leta ya uganda kuba waragabye ibitero mu mujyi wa kampala kimwe muri ibyo bitero cyabereye hafi y'inyubako y'inteko ishinga amategeko bituma leta ya uganda isaba leta ya kongo gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu guhiga bukware abo barwanyi aho bihishe hose mu mashyamba ya kongo aho muri kongo uyu mutwe ushinjwa gushimuta no kwica ibihumbi by'abaturage ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tuve muri uganda tuze mu rwanda aho ejo ku munsi wa kabiri urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu mpanabyaha rwabandanije iburanishwa mu rubanza ubushikirizamanza buregamwo umugwizatunga feliciyani kabuga ibyaha bya jenoside temistokle mutijima yakurikiranye uru rubanza araduha ibindi kuri iyi nkuru mu iburanisha rya none umwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko afite impungenge z'uko ubuhamya arimo gutanga kuri kabuga bushobora kuzamugiraho ingaruka uwo ni umutangabuhamya wahawe izina kabu zeru gatandatu rimwe watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize kabu zeru gatandatu rimwe wakatiwe n'inkiko gacaca gufunga ubuzima bwe bwose asubiza ku kibazo cy'umucamanza wamubazaga impamvu avuga ko afite ubwoba ko hazabaho kumwihimuraho yavuze ko n'icyo gihano kiremereye yahawe ubwacyo gishingiye ku kagambane yagiriwe nyuma yo gutanga ubuhamya bushinja yavuze ko ibyo byabaye nyuma yo gutanga ubuhamya yarusha mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe na mbere y'uko kabuga atabwa muri yombi icyo kibazo ku mpungenge ze cyakomotse ku kindi kibazo cyerekeranye n'igisubizo yahaye abagenzacyaha b'urwego rwasigayeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu kwezi kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri icyo gihe nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ubuhamya bwe kabu zeru gatandatu rimwe yabajije abo bagenzacyaha ngo abaje mbere yanyu hari ibyo bansezeranyije ariko ntibabyubahirije none ni gute nakwizera ibyo murimo kumbwira uyu munsi abagenzacyaha bamubajije ibyo yasezeranyijwe ibyo ari byo nk'uko bikubiye muri iyo nyandiko yasubije ko bitewe n'ibibazo yari yarahuye nabyo yari yijejwe kujya ahabwa amafaranga y'u rwanda ibihumbi icumi buri kwezi icyakora agakomeza avugamo ko bamuhaye ibihumbi icumi by'ukwezi kumwe gusa ayandi ntibayamuhe aho umunyamategeko françoise mate yamubajije igihe yaherewe icyo gice cy'amafaranga avuga ko yahawe uyu mutangabuhamya yasubije ko atibuka neza itariki ariko hari mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri yavuze ko ayo mafaranga ari ayagombaga kujya amufasha gukemura ibibazo yagize byerekeranye n'ubuhamya yatanze yavuze ko nyuma yo gutanga ubuhamya umuryango we wahizwe kugeza ubwo uhungiye uganda kubera akagambane metre francoise mate yamubajije uwamuhaye ayo mafaranga umutangabuhamya kabu zeru gatandatu rimwe asubiza ko ari abashinzwe kurinda abatangabuhamya baje kumusura bakamuha imiti ndetse n'ayo mafaranga ngo ajye ayaguramo bimwe mu by'ibanze akenera kubera ko atari agifite abamusura nyuma y'aho umuryango we uhungiye akavuga ko yayahawe mu buryo bwo kumwishyurira ibyo bintu akenera muri kantine ya gereza umunyamategeko francoise mate kandi yamubajije ku buhamya yatanze mu bihumbi bibiri na cumi n'ibiri ku nama yo gukusanya imisanzu yo kugura intwaro yabereye kuri hoteli meridie ku gisenyi yitabiriwe na kabuga aho yavuze ko yari iyobowe n'abari abategetsi muri guverinoma y'abatabazi abavuga muri iyi nyandiko bari muri iyo nama harimo koroneli bagosora theoneste na yosefu nzirorera wari umukuru w'inteko nshingamategeko metre francoise mate yasomeye umutangabuhamya inyandiko ikubiyemo ibimenyetso byatanzwe mu rubanza rwa bagosora birimo inyandiko z'inzira zigaragaza ko kuva mu matariki asoza ukwezi kwa gatanu kugera mu ntangiriro z'ukwa gatandatu mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bagosora na nzirorera bari mu ngendo hanze y'igihugu amubaza ukuntu aba bombi bitabiriye inama yo ku Gisenyi mu gihe bigaragara ko ku matariki bivugwa ko yabereyeho batari mu gihugu umutangabuhamya asubiza ko ibyo atari ukuri ko bari bahari yababonye banaganira ku itangwa ry'intwaro umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha yamubajije aho yakuye amakuru yerekeranye n'itangwa ry'intwaro ndetse n'uwamubwiye ko zatanzwe na kabuga aho umutangabuhamya kabu zeru gatandatu rimwe yasubije ko ayo makuru yayabwiwe n'inshuti ze zari zivuye i burayi zirimo n'uwitwa habimana wamubwiye ko yaje aherekeje intwaro zatanzwe na kabuga kandi byavugwaga ko kigali niyongera kubohozwa kabuga azishyurwa amafaranga ye nyuma y'aho kabu zeru gatandatu rimwe asoreje ubuhamya bwe humviswe undi mutangabuhamya w'ubushinjacyaha uwo ni kabu zeru kane gatanu nawe watangiye ubuhamya bwe yarusha hifashishijwe ikoranabuhanga rya videwo uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko mbere ya jenoside yabonaga interahamwe ziva mu rugo rwa kabuga rwo ku kimironko mu mujyi wa kigali zigiye muri mitingi inama z'ishyaka mrnd ndetse akaba ari naho zitaha yavuze ko hari n'ubwo zazaga kunywera urwagwa mu kabari ke akazumva zishimagiza akabuga ko azifasha azitaho akazimenyera buri kimwe n'uburyo zimwubaha umushinjacyaha yamubajije uko zabaga zitwaye iyo zabaga zivuye muri izo mitingi uyu mutangabuhamya avuga ko zabaga ziririmba indirimbo zirimo amagambo ngo tugiye kubatsemba uyu mutangabuhamya kandi yabwiye urukiko ko ku itariki ya karindwi y'ukwa kane mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane interahamwe za kabuga zabwiye abaturage ko inyenzi ziri muri bo kandi ko ari ngombwa kugenda bagatema ibihuru aha kabu zeru kane gatanu yavuze ko iyo mvugo yo gutema ibihuru yaje gusobanukirwa ko bivuze kwica abatutsi ubwo interahamwe zajyaga mu rugo rw'umwe mu baturage zikamuvana iwe zijya kumwica iburanisha rya none ryasubitswe uyu mutangabuhamya atarangije gutanga ubuhamya bwe iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu ubwunganizi bwa kabuga bumuhata ibibazo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku bakunzi b'inkino mu rukino rwa mbere rwa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera muri qatar rwahuje argentine na croatia ejo ku wa kabiri argentine yatahiye intsinzi y'ibisindo bitatu ku busa bwa croatia igisindo ca mbere ku ruhande rwa argentine cinjijwe kuri penalty n'umukinyi rurangiranwa lionel messi ku munota wa mirongo itatu na kane mu gihe ibindi bitsindo bibiri byinjijwe n'umukinyi julian alvarez ku munota wa mirongo itatu n'icenda no ku munota wa mirongo itandatu n'icenda messi amaze kwinjiza ibitsindo cumi na kimwe gushika ubu mu bikombe vy'isi yose bitanu amaze gukinamwo ni ukuvuga mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri arushije igitsindo kimwe uwundi mukinyi rurangiranwa mu gihugu ciwe gabriel batistuta yinjije ibitsindo cumi mu bikombe vy'isi yose yakinyemwo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri muri iki gikombe c'isi yose co muri qatar messi amaze kwinjiza ibitsindo bitanu kabanganya na Kylian Mbappe wo mu gihugu cy'Ubufaransa Argentine imaze gutsindira igikombe cy'isi yose inshuro zibiri ni ukuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ikaba imaze imyaka mirongo itatu n'itandatu idatsindiye ico gikombe yarangije mu kibanza ca kabiri inshuro zitatu abakurikirana umupira w'amaguru bavuga ko iki gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo muri Qatar gishobora kuba arico ca nyuma ku mukinyi Lionel Messi afise imyaka mirongo itatu n'itanu muri iki gihe bavuga ko biboneka ko Messi atarigera atsindira igikombe cy'isi yose n'umugwi iserukira gihugu wa Argentine ashaka kwandika amateka y'igihugu ciwe nk'uko uwundi mukinyi yari rurangiranwa muri ico gihugu Diego Armando Maradona yabigenjeje mu gufasha igihugu ciwe gutsindira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu mu gihugu ca Mexique Njuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya